<laughs> Afowoshi. My people lie, they don't land, they don't show. ah, man, I don't do kati kete kete kita kato. hey, the thing can make me dey laugh. Kati kati kate kete kete. My people, hmm, all be small thing o. Last last, whether They do official marriage you no do official marriage hey na do or die say i go marry how many people now This one oh even good not to talk of eh This one go even see money take back cow but e no gree wait o oh. hmm e don show e don land <laughs> my people, as e show land oh. o know say mary and her lagos e dey stay you understand you dey only dey go you dey do something na you dey go if na you dey go Ile Ife since if you go there na wahala wahala wahala wahala wahala <laughs> ah my people you know say na Mariam na him dey control since when Elizabeth don hammer private jet na Mariam don vex o. Oh now again wahala don come this morning we hear from lover again say bad badmus don show my people. don pack o say whether you marry me not marry whether official me, why come official not be official why come? He say no send message o He say because he must to show mary and say ah ah mary wey no wise wey be say na mala na she dey teach am you understand say na she dey teach am o hmm. first wen she dey try to wise wen be say she dey wear gam wen e know am dey cut dey barb one kind low cut like this, low cut without style wen be say e no even e bra sef no dey hold e breast e bra e no even dey in short dem wetin talk? tok eh, no be small tin very very downgrading wetin she talk? This tin na do or die o oh, <laughs> oni of ife Ah wow like say eh, if you do do you're gonna do eh You're gonna do see person wey you go say hey na today if no be today no go be tomorrow na be this one everybody know laide laide and barrister o oh, if I don't know mm-hmm. na im come out last time Now she supposed to according to her be the first wife of oni of ife before maria come double cross am with money come go build ojaja mall for kabiyesi come pay use money give kabiyesi make e take buy make e take e take come take am buy the seat na day that day when that lady come when that lady come and people come dey say ah she jealous she jealous then she have to prove to us say she she no dey jealous na she fair dey date date um, Ooni of Ife before Maria come come her office dem come gather go go um, Iwit Ooni of Ife come gather go the Maria office you understand na there Ooni of Ife for see am you understand na there for attend to am o as a secretary from there from there you no know say e dey shop Rambo. o hmm. you no know say oni of Ife dey shop dis uh, uh, uh, maria she wey be like e don dey dress dem don dey call am olori sef e don dey dress like olori for palace sef dey wear white and white dey come palace dey stay palace dey stay charlotte ah queen naomi you see sha god no go let you see again in jesus name ah man wetin una do dat girl all of una go see am na this one na real side attraction really really side attraction ah man it has turned to the extent that women no longer respect themselves. They don't have value for themselves. there is no self respect because of why how can somebody marry under twenty-four hours and he marry another woman is that supposed to be a sign of respect They say I ah, e no concern bossy e no consign bus dem rush am in so my people, after you know say like dey give dem rule first first and foremost e first no talk, e first dey talk, e say only of na is like his brother. as e no fit hide am again <laughs> e con come out again say only of ife na akodi say na dis tin o oh. hmm hey na even tell us how ehn dem take dey kerewa how mariam take dey wetin e dey buy give oni of ife wen e take dey kerewa her na im tell us o some tablet eh i no wan mention im name na no tablet na mm-hmm. wen men dey take abi wey dem dey take o na first time wen me i hear for her mouth na i come go dey ask question dat day online i dey for i dey do dis thing na i hear now i go ask people say "What wetin be dat one i come tok am i go say about ah, Joe. say our ah, and that is the kpai person know. say na that one e dey give o say na im marian dey buy dey give kabiyesi e come dey even dey laugh at that period say see see when you marry kabiyesi na shey kabiyesi don't need you last night e don say kabiyesi buy a? He buy a flat o oh, for uh, eh, dis thing for aja abi he say kabiyesi buy am flat so oh, now he come buy am one car again one car like this shebi na no be that car get accident so now my people that na she just say ah mariam say mariam winchi you no go hold am he say mariam dey use winchi for am he say everybody dey do marriage na she first say no you no go gree later on kabiyesi come beg am he come accept ah since all this time now now im dey try to e dey try to make dem fix date na im kabiyesi don fix date o na im she come whether you fix date you no fix date na she pack clothes she land for palace by herself na everywhere dey make katikati how many wahala we come get today we get the la the the longest aya oba we get the wahala for palace dem go come get this one again my people and wow no be small thing so my correct people, welcome to bose corners tv if you never subscribe subscribe or hit on the notification